jiruu isaa guutuu tasuma wajjin deemu ilmi baratu amantii tanaaf qabsaa'u aganumarra fixe yoos maal jedheen duuba hadiisa biraasii hime jedheen dura ka ati dhufteef malee waa'ee dhufiinsa kan keetii kana laalchisee hadiisa tokko ka rasuula rabbiirraan dhaga'ee jira san sii hime jedheen sun maal rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dhagaaf rahmanni rabbi isaan irra taa jiraatu dhaga'e ka jedhu man salaka طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة نمني علمي برتو داف ديمي كرا جنة الربين كاي جنة سينو إسالا في ساجد وإن الملائكة ملائكة رب اللين لتضع أجنحتها كولو في لفكيتي ققود أتيف تضع أجنحتها يتشون akka ammoo waraanni dhaabatee yoo namni dura taa'aa hoggaanaa tokko dhufe hunduu dhaabatee lafaa ol ka'ee salaamu kan kabaja akkasii jechuudha. Eenyu namni maleekan hunduu akka jedhaniin dhaabatanii salaaman ka yoo inni dhufe namni tokkolleen socho'uu hin dandeenye eenyu lixaalibi ilmi nama laafaa ilmii baratu kana. Ka silaa ilma namaa biratti waan guddoo harkaan qabne hojiin isaatis hojii guddoo hin ta'in silaa kanaaf jedhe maleekan guutuun maleekaa jechuun egaa lakkoofsa guddaa hojii baay'ee garagaraa hojjetan lafa sana guutanii garagara yaa'an hojii hedduu garagaraa harkaa qaban boolisa rabbii egaa garagara yaa'an warri kun hunduu namni barataan xaalibul ilmii tokko yoo dhufe hundi isaaniitu akkana dhaabatan jechuudha itti gaafatamaan isaanii akka kabajaa jechuudha. وإن العالم سنة طالب العلم كعلمي برته yoo ilmi san ittuma fufee baratee bakkaan gahe hoo وإن العالم عالمني ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض نمني وني لفكيس جرا في وني سمائي جرا هندو يا رب أبرو أبلو أرى رب جلني ربي كرتني فيه سبحان الله سلام ورحمة الله نمن من قبرتي تكوك خيري ربي سيكرتونا كنسي سيكما تشفتون بيكتن walumaan khayrii tokko rabbi sii kadhatu jechuun waan guddoon beeytanii jamaa'ummaan xiqqaan tokko kamasita tokko keessa salaatu akka salaata irraa bahaniin aboo abaluun keenya kun hajaa qabamee rabbiin guddaan hajaa isaa bakkaan haa gayuufi waan guddoon yaada hin beeytan maal si fakkaatti mee yoo namni banii aadam hunduu namni musliima bakka takkaa dhaabatee rabbi sii kadhate maal si fakkaatti sanii miti maleekaatti dabali bineensa horiitti dabali waan jiraa maratti dabali hunduu rabbi sii kadhatin jechuun ikhwaan wanti tokko isin fakkaatin tun haga sumaafuu ilmii ka baratan sila wallaahi waa namni karaa biraatiin argatu hunduu miti beekaa ta'u haga feete humna feete qabaattee waraana feete qabaattee bulchaa biyyaa taate daldalaa feete taate taajira feete taate doktoora feete taate argatu hin dandeettu karaa tokkicha kanaa malee dilii isaa ka inni silaa namni alimaa kun nama banii aadamii inni illee ni dila'aawaa garuu dilii tan teetiif mee araarama halqiin guutuu rabbi sii kadhatu wal bira qabiilaati. Hundi isaanii kan yaa rabbi abaluu araarama. Yaa rabbi abaluu caalimaa kana araarama. Wanni waan xiqqoo miti. Egaa wanni qaniimaa hagas geettu taate akkamit isittii san arganna aduu dubbinamu. Waan guddoo hagas gayaasan akkamit argachuu dandeenya wanni si dura dhaabataa takka illee hin jirtu. wanni namni tahiyyama irraa barbaadu tokko illee hin jiru namni si dhoowwachuu danda'u tokkos hin jiru huloon banaa jechuun siif rabbii kan kee murtii kan kee fedhii tante fedhii dhugaatiin dhufte murteeffatte yaa rabbi xaalibul ilmii taha haga caalima tahullee hin dhaabu jettee murteeffatu malee wanni waan kana si dhoowwaa hin jirtu jechuudha. حتى الحيتان في الماء haga bineensa bishaan keessa galu qurxummii qofaa mitiyyuu wannummaan bishaan keessa galaa hundu qalqiin bishaan keessa galu waan beektan haga qalqii bishaanii ala galuu kanaa ol jira kun hundi tokko tokkoon rabbi kadhataaf isaa subhaanallah manuu ajabsiisa wallah manuu ajabsiisa tu waan وفضل العالم صدر كان مع عالما على العابد نما إبادة ربيتف أتشجئتين والبرك أمنيو لعله لا لا نما عالما namni inni madaalaan uumuu jiru kun nama addunyaa tana guutuu irraa lakkisee shogliisii ibaadatti cite aabida jedhama namni kun aabida jechuun nama ibaadaa rabbitti cite soomu salaatu quraana qara'u zikrii rabbi godhu rabbi makana ibaadaa rabbiidha achi cite nama ibaadaa rabbi cite kanaaf nama caalimaa wal bira qabne yoo laalle يدي رسول عليه الصلاة والسلام كفضل القمر على سائر الكواكب حاجة جئاف أرجين والجالت حاجس نمني عالما كن نما عابدا كرب عبادة ربي كتكنا حاجس جالت أرجي أفجيني قاوان ولد هاتاتي متي جيني وانقودا كنا urjiinis xixiqqoo isa moggaa ibsan naannoo jiini jirutti urjii arguu hin dandeettu hin dhokatti. Hagas eega nama rabbi cite ka ibaadaa rabbii malee waan biraa harkaan qabne caale nama kaan kaa addunyaatti cite hagam caalare. Rabbi calate qabee jechuusan. إن العلماء علماء جد ورثة الأنبياء dhaaltuu nabiyyoota rabbii dhaaltuu jechuun waan xiqqoo miti biyyi kun amma yoo mootiin bulte mootii yoo jiraate biyyoota mootii kana yaadattanii dhaalattu duubaan ta'a itti aanaa ka yoo inni du'e bakka tana dhaalu waan xiqqoon bakka tun wanni sun namni sun akkuma nama mootichaan laalama ka yoo aangoon tun bakka tana keessaa inni bahe bakka sana dhufee guutuu jiraatu haguma xiqqaa isaa gadi jira jechuudha. dhaala jechuunis akkas namni hojii warraa irraa dhaalu ka irraa dhaale karra dhaaluu hin karra dhaalu jiru ulamaa jechuudha. hadiisa kanatti himee. kanaan gammachiise sahaabticha kaan yenu gammachiise abi dardaa eegasi ilmi isaa taan ittiin ilmii tanaaf duuba haa hojjannu ilmii tana rabbiin laaffise karaa argataniin amma akka dur namni beela'ee dheebotee cittaayee rakkatee qarayaa deemee salphatee cinqamuu miti osoo mana kan kee teettu osoo hojii kan ta'e hojjettu osoo kabajaa qabdu osoo hin rakkanne ilmi rabbi barachuu dandeetta. Takka kitaaba tokko maqaa dhawaatti kitaabotii diddiqqaa sanu mutuuna ilmiin matni in jala qabamti matnii fannii maraa baratu namni matnii xixiqqaa tokko jala qabatte isa ka waraabame fudhattee gurra keessa kaayattee darsii sheekarraa baafattee dhufteetuma yoo caqafaatti darsii tokko darsii tokkicha kana haga boritti tuudeeffachaa ooluu dandeetta. Yeroo darsii baasan dura keette irraa waraabde saga gurma kaayattee firaa hojii dantee dabarta. Sa'a saddeet, sa'a sagal, sa'a kudhan haga hojii hojjettu, haga hojii deemtu, haga hojii irraa deebitu hin gurra deema. Si ka ilmi baaba san baratee homaa sitti hin hafin baabatti aantu seenta. Akkasumaan oofte jechuudha. Haga laafa barachuu dandeetta zamana xixiqqaa keessatti. garuu fedhiin jiraatu fedhii qofaa miti murtiinis jiraatu namni gariin bara aalima ta'uun fedhaa taajira ta'uun fedhaa aqila ta'uun fedhaa doktora barataa guddaa ta'uun fedhaa fedhii qofaa miti onni murtiin jiraatu hojiin jiraatu waliin waliin waan walitti balamu hujii yoo jiraattee fedhiin hin jiraanit hin jiraatin garuu garuu hin dandeettu waan tokko feete hojjechuu baatte garuu garuu hin dandeettu yoo hojjettee fedhuu baattes garuu gahuu hin dandeettu guyyaa irraa dhufta darsii maca qabtaa ammoo fedhiin hin jirtu rakkoon takka guddoo harkaa qabtaan dhima dhufan hojiin hin jirtu jechuudha maaltu hin jirre garuu fedhiin hin jirre lamaan kun walitti qabamuu nama barbaachisa hojiif fedhiin wanni guddoo ilmaan keenna rakkisu jira waa ima itti qara'anii garuu fedhiin hin jirtu hojiin hin jirtu madrasaa dhaquu, sida deemuu, godhuu, qara'uu, caqasuu fi kitaaba irra deebi'uu hujiin hin jirti fedhiin hin jirre wanni kun lamaantu bakka walitti qabamtu hujiin qofaan yoo fedhiin keessa hin jirre bu'aan qabdu fedhiin qofaanis hame lima nama jimaa kaan taati yeroo dura jimaa fudhatee irraa osoma sagantaa ijaaru osoo kambanii ijaaru osoo maali ijaaru pilaana kaayu maali kaayu maali kaayu sa'a lamata zuhurii gataa'ee sa'a lamata halkanii dhukkeen irraa kaate osoo bilaan ijaaru sammuu mataa- mataan guddate yoo inni jimaa tufee gabbahu waa takka hin jiran qarshima tokko kaa yaabbatee taksii manatti hin galu hin qabu miilaan ka'amu miilaan ka'amu. nu birattoonni sun baay'ee jirti somaaliin tun mafrasha qabdi baay'ee jirti sa'aan lama yeroo ati salaataaf deemtu inni mafrasharraa gara manaa gala deema miilan waan inni ijaaraa bule sun martuu hamile jedhamti hujiin bira hin jirtu ammoo takka aaree nama bifisaniin takka taajila gartanii sin takka hin jirtu ganama waan jiran bakka miskiinummaata dursilaaf beekee waan xiqqoo dalagullee biraa ol ka'e bakka guddoo edda ijaarisan takka illee hin jiru jidduu tafanne jechuudha. Jiruun isaa guutuu jidduu tafti. Jalallee irraa jala qaqqabuu danda'u beektaa maal halkan irraa balaan guurdara bulanii dahaba argatu akka ajabatti lafaa ka'ee tun ofirraa takka ittiin wanni marti harka bu'u waan guddoo osoo sagantaa guddaa kanarra jiru xiqqichallee dhabee guddichallee hanqatee jidduu sana hafa jechuudha. Duuba ilmii haa barannu. ilmii tana hujiin haa barannu fedhiin haa barannu ammallee lamaan kan walitti daballee rabbii keenyallee irra taa kadhannu muwaafaqaan harka rabbii jirti. Ati feetee murteeffattee irratti hojjattee yoo rabbiin guddaan muwaafaqaa siin kennin garuu gahuu hin dandeettu. Muwaafaqaan rabbii argamuu qabdi. Muwaafaqaan rabbii argamuu qabdi. Rabbii haa kadhannu akka rabbiin guddaan karaa nuuf kaa'u akka rabbiin guddaan waan waan dhageenyallee nu sabachiisu. waan dhageenyallee itti nu hojjechiisu waan hin dhagahin birallee rabbiin nu qalbii teenya nu banee nu barsiisu irratti hojjetu jechuudha rabbiin guddaan namni inni yoo waa isin dhiban dhaqaa gaafadhaa jedhe nama ilmi beeku fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun yoo wallaaltan olumaa'ii dhaqaa waa gaafadhaa rabbiin na gaafadha hin jenne rabbi akkamitti isa gaafatta wanni inni silaa nuun jedhu hunduu kitaaba isaa kee jirti nama kitaaba san quba qabu ka gargar beeku gartee gaafatee akka bakka tanaa rabbi akkana jedhee tana siin jedhu walumaa insa ilmiin ilmiin wanni akhlaaqa namaa ijaara ilmi nama jechuun akhlaaqa namaa bu'eessu لأتمم مكارم الأخلاق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونما ربي مدان إرقيف أخلاق غاري حال غاري إجار أفني حال غاري تلشوف ربي مدان سنما من إرقتين ونبرا كوان كيس نجره أخلاق أجو علمي جو أخلاق نبرا نجراتين وقت كل قبضه علمي جو نمان أرسني كان متى دابني كان كبرني كان أرب بو أنتو كل نجف أخلاق نو علمي وجين نجراتين علمي دلق نجو dalage jechuudha. Ilmiin waa hunda dura dabarti. Rabbiin guddaan dil irraa gama isaa tobbatu gama isaa deebi'u irra waan jaalatu hin qabu. Isiisan dura ilmii dabarse. Faclam jedhe. Faclam beeki. أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لا سنين بودا هجين سنين بودا dura baradhu jedhame rabbi malee rabbi hin jiru jechuun ilmii guutuu barsuun rabbi malee rabbi hin jiru baradhu namus hin jedhu ilmii guutuu baradhu jechuudha baradhu jedhe dura eega beekte eega sii gama rabbii deebi ilaalme ibaadaa dalaguu dura ilmii baratu dubbiin maal ibaadummaan as dalagdu kunu kararra jirti moo kararra hin jirtu akkam beekuu dandeettare wanti ibaadaa dalagduuf ka rabbi sirraa qabalee wahiin argattuu miti. yoo kararra hin jiraatin maal argattani beekuu qabdati malaan dalaguu miti malli yoo fite milkooftu fite milkooftu namni ilmi hin beekne ibaadaa dalagu sana malaan dalaga jechuudha mala dhawata ta'uu hin dhabdu ta'uu hin dhabdu nalaan nama hin galchitu tamoo magaalaa tokko deemuu barbaadde qajeelatti beektee kanarraa kana qabadhaa highway sanarraa kana qabadhaa kanarraa kana qabadhu jettee deemte malee malaan deemuu danda'a nam malaan ta'uu hin dhabdu ta'uu hin dhabdu sa'a jaha sa'a torba deemtee ta'uu hin dhabdu ma deem ta'uu hin dhabdu namni alaan galu malaan namni alaan galuu hin danda'u abadan kana kaatee beekuu qabda teettee petrol isteeshinii asaanutti dhaabattee laaltee addaan baafattee gaafattee hubattee eega wanni kun sabattee mataan kee keessatti karaan irra jiru kun isaa beektee deemte malee malaan ta'uu hin dhabu namni tokko illee deemuu hin danda'u. No maraatuun sun namni malaan deema jedhee sa'a shanii jaha torbaa sa'a kudhan karaa irra firaa balleesse maraataa jedhamu. Malaan namni alaan galu ibaadaa rabbi. Karaa laafaa sanirra gadi hin jirtu karaa rabbi. Karaa laafaa asii deemnee isteet tokko deemuuf karaa laafaa kun. Yoo maraa baddellee omaan taatu. Batroolli bakka mara jiraatti buufattaa. Mallaqni isaan xiqqaa sun kishuma nama jiraa. Ima nyaattaa. Omaa namni waan ta'u. Hagam miidhamamee duufu malaan deemuun saniif. Karabbi namni malaan deemee maal isin fakkaata tuufa. Malaan hagami malaan yaa'a namni taatu. Malaa miti haqiqaa beekanii deemu. Akkuma karaa laafaa kana jabaannee ofirraa eenyu. Osoo hin baane dura intarneetii seenee laalee waan maraa waliin qayyachee maapa laalee waan maraa waliin qayyachee yoo silaa egaa waan hilaalan kana qabaate taateeyyuu sana kaayatee yoon qabaatinis wali qajeelchee waan maraa laalee kanarraa fudhadha kanarraa fudhadha kaan hin jirjiradha eega sammuu sana keessatti ijaaree irraa bahee wanni martuu haqiiqataa ta'e si hojjeta. Karabbii hooree malumaan hojjeta haga yoomi haga du'utti kasaaran tana walaa kasaaraa guddatan malumaan ima salaate ambi salaatte soome ambi soomte haga dhalli nama soomnamaan malumaan haga yoomi hojjeta barbaachisaadhu haqiiqaa hojjedhu malaan hojjetini. Kun jirtu amma tana. wanni kun wanni kun ibaada wanni kun aakhiraante wanni kun jannata kan keeti kanaafuu nama birarra irkatuu sin barbaachisu ifii kan kee hojjatuuti aya lakki nama karaa beeku heger gaafa dhoo lafa banne rakkoon hin jirtuu miti ati ifii beekuu qabda karaa nama karaa beeku maa gaafata ati beekuu qabda karaa kan baratuu qabda ilmiin isiisan تنافي إمام البخاري الكتاب فيه كيسات باب العلم قبل القول والعمل وسوى تكن دبني وسوى تكن هجن درا وبركو يد لغاسات علمين إبسا نمن دكنا كيس دي مدن دي ألانغالو يو كونكولاتان كان كي إبسان قمن إبسان سرنا دامي إبسان كرآتي سدامي قالوا انديتا namni tokko illee galuu danda'u. Naannoo kana akka jirtuun ibsaan guutuun irraa dhabame. Jiru karaan tokko illee ni ifu. Konkolaataa dhaame seerraa ibsaan. Namni jegni mee uumaa mitiin galadhee itti bu'ee halkaniin sochoosu jira. Jiru tokko illee. Dukkan. Yoo sochoofses egaa rabuwwan beekaa waan itti taatu. Yoo boos taa'uu hin danda'u fudhadhee galaa hin kajeelu taate lafti hundi dukkanaa. Ka ammoo makiinaan kee dukkanaa. Waan taatu rabbi beeka sana. ammoo waan namaa mul'atuun ima badda yoo ajjeesuu baattee fiiguu baattee miidhamuu baatte garuma batta ima miidhamta haqati fayyadaturra haqati miidhamtutu guddoo yoo beeksisaniin ka deemtu taate karabbileen akkas dukkana keessa deemee rabbi gaariin jabaatti dukkana keessa deemte rabbi gaariin jabaatti ibsa'an deemu karaa karaaru karaa garte kanarra deemu malee qaqqabatteetuma karaan kana ta'uun dhabuun jabaa keenya goome akkas goona taatu. Arguu qabna karaa rabbii kana. Baratuu qabna waan kana. Beekuu qabna. Eega beekne irra deemuu qabna. Rabbiin guddaan beekumsa ilmi'ii akka nama ila qabutti fakkii nu godhe. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور جل. نما كان بكلمة قدر بوانا ما جب سيسا نما علمي بيكوف بلا جده بروانا ما جب سيسا ساني سلامة نما علمي بيكوف كعلمي بيكنا نامتي نما كرا ربي بيكوف نما كرا ربي بيكنا جنا برسنا دبينا كسي كسي نقول ربي نما كرا ربي بيكوف بلا جده وانا جبات وانا جب سيسا دبين تون يرو هند آيات كان قرونا جبات ربي مال وافي سورك لما في ولي مدل مي مال واني الهلال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى كمن هو لا يعلم من جن حكم ربي سبحان الله وأنا وجه سيسا كمن هو أعمى أكنم إلى أنكم نجد لا لا ولا جبا نمني وربين قدام بوسي بيكو waan hojjetu barbaade marayyuu rabbiin quraana keessatti akkas jedhe sun halaala rabbiin quraana keessatti akkas jedhe sun haraama hadiisni rasuula keessatti akkana jedhe sun naaf geetti hadiisni rasuula keessatti akkana jedhe sun naan geettu gargar beekuuf namni balla'aa jedhe kun ballaa godhe kaan laala hikmaa rabbi wanni ajabsiisa yeroo hunda ta'e hikmaa rabbi wallahi mee hundi keessumaa aayaata kana qaqqabaa laala suurti raacati afaman yaclamu أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى سبحان الله أكنما بل أجل علمي نسيسني بل ما سن الراباني علمي ربي حبرنه علمي صدى ربي قد أنا ما ألشفتي علمي صدى ربي قد أنا ما ألشفتي علمي طب إنما يخشى الله من عباده العلماء نمني إر أن صدات نم إر نبيك جدي نم إر نبيك جدي نمني لك وأنت كبيكون إر صدات عن بيتني سنو نمني إر ركوب في الرأي نم إر بيت دكتورات بيتني متسن ما لم بيك ركوسا بيك نمني إر ركوب في الرأي أبو كنا أنتات لأن كنا أنتو kun naan ta'u kun sukkaraaf hin taane kun dhiigaaf hin taane kun maaliif hin taane kun kolostaraamaaf hin taane namni irra waa ofirraa eegu namni irra waan san beeku rakkoo isii. Kasan hin beekne hoo tokko biyyarraa dhufee saayiba kenna namni biyya faranjii gabaa sukkaran irraa xiqqeessa dhadhaan irraa qaba dhadhaan danda'u danda'u innaan hujii arrabse waan kana. maanoray faranjiitu isin seene jedhamu dhukkubsatanii sammuu dhukkubsatanii aboo akkasii miti oboleessoon dhaabe waan kana yakki wanni kanaan jirtu dhukkuba qabdan hundi keessanuu yeroo gabaabduu keessa wanni hunduu irra baate akkuma rabbi tokko lamaa miti kanuma akkasiin beektan isinii nu waan hunda nyaanna jedheetuma akka taphaa tokkotti kuun ka beekoo lakkuma walirra beekanii walirra firra eegan jechuu kiyya nama bineensa beeku baadiyyaa nama santu irra eeguu beeka leenci akkanaa jira lakkoon akkanaa jirti bofa jira maali jira santu irra eeguu beeka namni hin beekne hoo osoo hin beekne halaakama kanaafuu rabbi maa jedhe innamaa yaksha allah min cibaadihi lculamaa waan rabbi jedhuftan maan rabbii kana beekan tana rabbii beeknan rabbi kabajuu dhufa rabbii kana haqiqaa isaa hoo beekte rabbii kana kabajuu dhufa ofirraa eeguu dhufa dallasuu isaa jalaa baqatuu dhufa ridaa isaa barbaaduun dhufa wanti koo miti maaltu san duuba jiraa beeka tokko mucaan xiqqaan tokko na dhufee sheeka addaan wallaalee hunduu jannatuma seenna jedhaa kamtu jannata seenaa wallaalee jira naan jedhan kanuma jedhaa beekaa maali yoo jedhu kiristaanis jannatuma naan jedha atilis nama muslima ta'e malee kun jannatan seenu jannata naan jetta hinduu yoo odeeffadhellee keenna ka ta'e malee kun jannata wal argu naan jedha gargar wallaale buuzilee dhaqee odeeffadhe naan jedha siiq dhaqee odeeffadhe naan jedha hunduu jannata waaf deema naan jedha amma odaa wallaale naan jedha amma kun aamaa jechuudha akkasiin rabbi guu danda'a rabbi hin beekne bar inni rabbi sadarkaan inni jiru laalmee sadarkuma buuzii saniif siiqii saniif maaliin sun hinduun sun jiru. sadarkuma san rabbi irraa jira jechuun inni kanaaf dura rabbi baratuu qabdaati rabbi baratuun ilmi inni jire ma yaksha allah ilmi rabbi adunyaa tana hundayyuu ifitiin daddabalina jedhe yoo ati ofirraa diqqeessite irra jaalata rabbi horii horattu kana ofirraa irra diqqeessite akka dandeettu qananii tana firmaa akka dandeettu diqqeessite waan sila wanni rabbiin guddaan dabaliinsa yeroo hundaa kadhadhaa kadhadhaa kadhadhaa nuun jedha ilmi qofa jira waqul rabbi rabbi zidni ilma وقل رب زدني أولادا إن جنة وقل رب زدني مالا إن جنة وقل رب زدني صحة إن جنة وقل رب زدني عقلا إن جنة wani kuma martuu lamaan gaari garuu suuwamaa miti hunduu rabbiin jedhe tam duuba ilmii dabaliinsaa bakka tana keessa xikmaa guddoo jira ilmii yeroo hundaa ni dabalamte jechuudha haga atiin baradhe jettutti rakkoon guyyaan sirra dhaabatti ilmiin achiin booda ittiin dabalamtu haga ati ilmiin barannee waattu narraa hafeettu uma baratu jirtaati uma baratu jirta gaaf sammuu tantee tan itti himtee abboo anin beekaan sammuu keessi seente saniin booda gad deebi'u eegaltaati duraan olma deemta saniin boodoo gad deebi'u eegaltaati dhukkuba gurguddaa irraa tokko sun فوق كل ذي علم عليم يا ربي حاجة فيتي وابيكت حاجة فيتي وجاهي ديو بافتي بيك وما السر في واني بنا تجري وربيتي واني ربي وانا اتي قونغا قودا ديتوميتي يا ربي ورا علمي هنكي برتون دبلي ايغسي يا رب علمي ورا علمي كان كي برتتنا دبلي ايغسي ورا اما اللي علمي كي برت اجرنا دبلي ما جتشو ملي وانا اتي صدر كا عالما جيتو بك اجري كان ارغتو ملي اتيرو هندا طالب ما بيكركاني طالب ما كركاني وأن ربي قدان كيست والدقمون دنديتن والهنافون دنديتن مرتفتني ذات والديبون دنديتن ننجد علمي وفا لا حسد إلا فتنتين جل رسول الله عليه الصلاة والسلام نما ربي علمي برسيسة علمي سنة وجته أمة برسيو قرته هنافون دنديت يا رب أكساك أنا ما نقول يا رب أكساك أنا نقول دنديت ilmii sana duuba ikwaanii rabbiin guddaan nuu haa kennu wanni waan akka laafaan namni argatuu miti horii akka laafat argatuun mala fayyaa akkuma laafat argatuun mala nagaa akkuma laafat argatuun mala ilmi ammoo akka laafat hin argatu yoo rabbiin guddaan sii kenne malee maal jedha rasuuli man yuridu illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin jedhe yoo rabbi dhuga'aan khayrii siin barbaade karaa ilmii kanarra si kaayee ilmii si barsiise wanti qob dubbiin tun yoo rabbi dhuga'an khayrii siin barbaade karaa khayrii kanarra si kaayaa jechuudha wanti qob miti nama hojiirraa bahee masjida dhufee ilmii caqafatu yoo garte beeka rabbiin nama kana khayriin barbaadee beeki. خيري وديتي جنتها نفسي قبي سيبيك ربي كون قدو نندو قدو نندو نمني ربي خيري قبي سيفي خيري انبر بعضو مالي كبيرا قدو نندو علمين إبادة دورة دبرتي سلالم نمن وابرتو ربي قبرو في ميتي قرو ربي سنقبرو دورة دبرتي يو فردي تاتي مالي ibaadaa sunnaa tana hundaa dura dabarti sunnaa kaatee salaata abulurra mas'alaa rabbii tana teettee kitaaba qaruu irraa ajree qaba rabbi biratti kun maal nafciin isaa mutacaddi ummata barsiifta in dabra ta ibaadaa sun ammoo sirratti dhumata eeda dhaabattee salaataa bule uummanni kun ollaan kee maal sirraa fayyadata fatakka guyyaan soomaa oole namni ollaa kee nama xanu manna irraa fayyadachuu danda'a fatakka irraa fayyadatu ibaadattii jechuun ilmiin ammoo akkasii miti ilmiin tattee qofaa miti hin dabarte ilmiin. bartee barsiiftaaf saniif yeroo hundayyuu khayriin sirratti hidhamtuuf khayriin nama bira facaatu khayrii nama bira facaatu irra guddoo rabbi biratti tun qofaan keeti tun tagamta'aati tagamta'a kana rabbiin guddaan dura dabarse ulamaa'iin warra rabbiin guddaan amane rabbiin guddaan si amane jechuun mootummaan tun si amanuu naga isin guddoon beektan akkaanii yoo manni murtii guddichi magaalaa kanaa guddaa rabbi waraqaa si ergee abaluun sun nu biratti amanamaa wanni ni jedhe fudhatamaa yoo inni jedhe hagasii nama hundis jala waraqaa takka naa barreessa bobboolessa harkaa na qaba gamana abbaa sochola tokko tan rakkisuu jedhame waraqaa takka tokko naa barreessi hagarumaan qalqin kulis si jala ee rakkata maal waraqaan ta'e amanamtu wanamni sun nama akkanaati waan sanadha hadhiisa nuti hagasii wanni martuu hii walii hiikti kana waan taateef amanamoo rabbi biratti تلف ربي الرجاء إسام باسه شهد الله أنه لا إله إلا الله ربي تدر رقابه أكا ربي برانجر إسمالي تكا والملائكة إيغسي ملائكة رقابه akka rabbiin biraan jirre wa'ulul ilmii jedhe eegasi ulamaa'ii ta'anii wanti qoo miti ulamaa'ii maleekaa rabbiitiin booda fidan ilaal warra guguddaa rabbiin amane raga'aaf isaa yaaman bara wanti qoo miti ikhwaani nama digdama ameerikaa keessaa yaamanii mana adii isaanii kanatti yaamanii amanamoo biyyi tanaati mee maal jettan waan tokko irratti yoo jedhan wanni sun kabaja hamgeetu nama biratti rabbi sulaadha isteeta hundaraa tokko tokko yaamanii isteeta san keessaa tokkichi yoo si ta'e akkasiin geettuun beektanii qabdu. Joornaala guyyaa san san katabeef waan san katabe marayyuu mana maxxanfattee bakka bakka bira teetta beekta. Bara waggaa akkanaan tokkoffaa ture waan yeroo hundayyuu nama marayyuu kan agarsiifta. Gaaf rabbiin guddaan siyaamee aboo maleekan kunootii sadaffaan isin kooxa sadaabadhaa ragaa bahaa akka rabbi malee rabbi hin jirre tanaaf isin yaamne isin jedhan subhaanallah subhaanallah subhaanallah wanti qoomiti wanti qoomiti ikhwaani rabbiin ulamaa ifaarse maal jedhee بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون qoma warra ilmii baratee kana keessa kitaabni jiraatu faaruu godhee hima rabbiin waan ajaba. Isaantu saniin kabajamee miti qur'aana keenya bakka gaarii kaayannee godhee laaf waan ajaba nama jibsiisa. Bara waan ajabaati. Nama jabaa tokko bara boontaratti abaluu qabaa walitti bar isaaniif dhaadde jechuutiin waan jibu. Duuba rabbiin laala. Isaan kana kabaje kitaabni keenya bakka gaarii jira warroota gaggaarii santu harkaan nuu qaba subhaanallah subhaanallah faaruun kanaa olii tokkollee hin jirtu abadan warra gaa ilmii barata rabbiin angoo isaanii if biratti ol fuudha يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات nama isatti amaneef amaneen kun dubbii guddoo dubbii xiqqoo afaanumaan jedhan kanaa miti hunda of keessaa qabdi fi warra ilmii barate amantii keessuma jiran isaan rabbiin guddaan sadarkaa isaanii ol kaase jedhe haga isaa ol kaase isuma qofa beeka eega silaan guddaan bara aboo abaluu ol kaase ol fuudhe jedhe haga inni fuudhe rabbi isuma qofa beeka wanti xiqqoon hasabuu dandeenyu kanaa miti jechuudha. kaasee rabbi subhaanahu wa ta'ala hujiin ilmi namaa hojjetu hunduu asirra dhumtiin beeytanii hujiin olomaa'iin hojjetu immoo dhumtu fuuldura deemti nama jabsiisaa san إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله من جنة إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له علم ندم تشوف جنسي رحمن ربي علماء يرو هندا اتهد اقبا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انا مجبسيسا لم يكن برا رحمة ربي يرو باي ارغچو دبن ملا يو كرحمن ربي كو يرو هندا سيت اقباتو سيغنال هنك يرو هندا رحمة ربي تقول سيت اقباتو مباشر اكبر بعد تون مرتو ولا تيت اقبتي والله وليس عجباتو هنك نتورك هنك يرو هندا dalagu jira yoo barbaadde ilmi baradhu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhe alaa inna addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha aboo addunyaan tun abaaramtu jedhe isiinu wanni isii keessa jiras walumaan abaaramte illaa dikra allah ذكري ربي يوتات ملي صلاة صوما زكاة سبحان الله استغفر الله الحمد لله سيوتات ملي سن أمار سكيس انجرت تاكا وما والا وان ذكري ربي سن رسك أركارا لما وعالم أو متعلم نما علمي برسيسو نما علمي براتو علما نمر لال وما لما كان قفت كيس جرا hujirraa ammoo zikrii rabbiitiif waan zikrii rabbii sana irratti qarqaaraa qofa keessa jira wanna achii gadi hafe hore abaaramtu jechuudha. Abaarsa rabbii jalaa bahuu yoo feete xaalibul ilmi ta'e eegasii aalima ta'e inshaa Allah. wani nu ardha baratuu barbaannu kitaaba gabaabaa tokko kitaaba kana nama zamana boodaa kana kudha saddeet saddeettamii sagal nama dhalatettu katabe kudha saddeet saddeettamii sagal jechuun jaarraa lama dura nama kana maqaan isaa abdurrahmaan ibnu naasir saacdii jedhama biyya sacuuditti dhalate guddate du'e naannoo najdi jedhamtu keessaahuu qasiim biyya jedhamtu magaalaa cuneyzaa jedhamtu keessaa dhalate naannooma ofii isanitti waa barate eegasii achumaan barsiise nama jabaa zamana isaa tahe nama kana isa ka waggaa afur jiru haati irraa duuti isa ka waggaa afur jiru haati duuti waggaa sadii hin booda abbad irraa du'e mallee isin geetun gartani gaa rakkoon isa ka umriin isaa waggaa hagamii waggaa afur jiru haati duuti haati duunaan abbaan niti biraa qabaa achi garee achi jiraate ijoollee sabiyyi waggaa sadii hin booda abbaanis du'e isa ka umriin isaa waggaa torbaa warri warra khayrii waan ta'eef yeroo sanuu quraana barate waggaa torbatti garuu abbaan duunaan miidhame hin beektan egaa namni haadha hin qabne ka abbaa hin qabne ka sanuugaa ijoollee abbaan dhale keessa jiraatu gannaan xiqqaasanii ni miidhame eegasii obboleessi isaa guddaa mana qabu achirraa fudhatee mana galchee achitti hafuura baafatee qajeela barumsa deebi'e. namni kun yeroo gabaabduu keessatti caalima tahee fatwaa hayyamanii fi ilmi irraa baratu uummanni eegale. yeroo silaa inni ijoollee teenya tasargeessaa ta'amma nafa dhiqadhuu fi hana nyaadhu gabbu'i jedhaniin kana sadarkaa inni jirutti akka inni ummataaf fatwaa godhu hayyaman jechuudha hayyamaniif ulamaan hayyameef. Kitaaba baay'ee barreesse kitaabni barreesse irraa kan irra guddaa gaa kitaaba tafsiira isaa kanamu tafsiira sa'adii kan jedhamu taysiiril kariim ilmannaan kitaaba jedhamu. mujallada saddeet ture amma xiqqeessanii kitaaba xiqqaa godhan baasan namni hunduun qabaa sillee hin jira bakka hundaan jiraa si'a. Akkasii egaa umrii isaa dacwa'aa fi ilmi'ii fi juhdirra dabarse. Isa ka umriin isaa waggaa jahatamii fi sagalii dhukkubsa ta'e dhukkubni mataa dha'ee dhukkuba isaa waan isaa wallaalan. dhukkuba waan isaa wallaalanii olomaa'iin malik faysaliin dubbatanii manni yaala magaalaa isaanii culeezaa kun egaa hagas maran gayu akka inni xayyaara roophilaa addaa ergee fi fuudhee riyaad geessee achitti wal dhaanu olomaa'iin gaafate malik faysal zamana isaati. san maal godhe egaa roophilaa erge warri mootummaan hikmaa rabbi jedhan xayyaaraan sun yeroo isiin bu'a jette rabbiin hurrii fi hurri itti buuse magaalaa bu'uu dadhabde halkan yeroon sheehin immoo haalli isaa guddoo qaxaraa sheehin hin feene immoo asirraa deemu osoo roophilaan kun akkanatti samaa irra deddeemu ajalli rabbi itti dhufeedhaan sheehin odoo xayyaara gadi hin bu'in ka bu'uu dadhabee inni olumaa gad deemu ajaja itti baasan ishee akka fuudhu malee hin deemu rabbiin hurrii buusee akka ishee kan hin fuune godhe immoo ishee hin barbaanne immoo as keessaa deemee bakka achitti mana yaalaa keessa du'uu hin barbaanne suma uummata fi kana keessatti firaa du'uu barbaadan akkasitti rabbiin egaa isaa geessee achitti awwaalamanii darasaa isaanii gurguddoo irraa gaashee min otaymiin faa silaa nama hedduu jira achumaa ishee hin egaa masjid isaaniitti da'awaa isaanii marayyuu harkatti qabatanii duuba kitaabni nu amma hin baranne jennee amma bira teennu sun kitaaba gabaabaa kana kitaabni kun matnii xiqqoo waraqaa lamaan gartanii waraqaa lama qofaa akka kitaabatti hin jiru amma akkuma waraqaatti firraa birintii gootanii si'a anis intarneetarraa asirra buufadhe. Kitaabni kun beeytima xiqqoo takka hagni sun ammoo kitaaba guddoo faayidaa qabu haga duraa tokko muqaddimaa xiqqoo jira haga boodallee khaatima jira hagni sun yoo walitti dabalan gara beeytii kudhanii ta'a achirraa wanni gatafeyyuu waan xiqqoo hagasuma hagni kitaabaa. وان كتاب نرى دبته فني القواعد الفقهية جدمت قواعد الرا دبتيتشو قواعد سن قواعد نحو تيمتي قواعد تفسيرات تيمتي قواعد حديثات تيمتي قواعد نحو قواعد فقهيتشو كتاب دوب إن شاء الله كما ندمت كراني هيكنيتما فكي وان إن تحسويسا wanni ilmiin kun irraa dubbatu ilmii laafa bareeda nama hin dhibne fanni qawaada naxwii fanni nama jaalachiisu tokko fanni ammallee nama hundaa tahu tokko masaa'ila xiqqoo takka of keessaa qaba masaa'ila usuula fiqii hagastu nama dhiba keessa malee hayni kun wama nama mustami'illee tahu namni hunduu irraa fayyadachuu danda'u waan nama tokkollee rakkifne hin garta ammallee waan mi'aawaa takka waan yoo inni dubbatee fakkii isaa waliin kaayan akka laafatti dubbiin namaa galtu gabaabinatti maal hojiin isaa masaa'illi diinaa kun hedduu masaa'ila diinaa islaamaa kana wali qabanii waan wal fakkaatu bakka takka wali geessan dubbii murtii takka akka mammaaksaa godhaniif waan wal fakkaatu kabiraa ammallee bakka tokko wali geessanii mataa walitti hidhan jechuudha gabaabinatti wanni kun fakkiin isaa akka tasbe'eeti haada tasbee keessa bahee deemu kana gartanii tasbeen beekanii tusbaha. haada keessa deemu san akkasi ilaalama qawaani akkasi masaa'ila diinaa walis sii qabee bakka tokko si fide jechuudha yoo inni tasbeen tun dhibba taate kuma taate kuma kana atiin jigdii yoo kana lafarra jigsan gara garaa barbaaduun yeroo guddoo sirraa fudhatee si rakkiftis haada san yoo qabattee deemtan akkuma laafa deemtan ammoo iddootti rakkanne jechuudha dubbiin haganuma gabaabinnatti masaa'ila diinii guddaa kana wali qabanii waan wal fakkaatu bakka tokkotti wali geessanii wali geessanii wali geessanii. bifa saniin dubbatu jiraata egaa taariifa isaatii fi akkami wanni kun eegalamee fi eenyu namni duraa eegalee fi maal hojiin isaa maali kitaabota maaltu keessa katabame kitaabota isaa kana kamtu kam dura jira kana yoo kana yoo fixne maaltu itti aana akkamiin namni immoo fuuldura dhifee barsiisuu danda'a wanni amma hojjetamee jiru maali darsii itti aanu keessatti insha Allah bi'inni ta'ala dubbanna wanni guddoon amma duuba darsiin keenya irraa irratti dubbatan akka ilmii barannu ilmii baratuun akka reef jenne egaa. kortoo lamaan san irratti hirkanne fedhii guddoon fedhiin guddoon akka jiraattu ammallee fedhii qofaa miti hojiin akka jiraattu inni hagas qofaa miti ammallee rabbi irratti hirkatuun akka jiraattu waa sadeen kana walii qabne insha Allah ilmi rabbiin baranna ikhlaasni guddaan akka jiraatu ilmi namaan dhawuuf namaan arrabsuuf if mul'isuuf kanaa yoo baratte kasaarte beeki ilmi rabbi ittiin dhihaatuuf baratu ajirii guddaa amma egeree funu dubbataa jiru kana ajirii kana hunda argatuuf fadlii egeree funu dubbataa jiru nama xaalibal ilmii fi namni ulamaa'ee qaban kana kan amma dubbanne kana kana hunda argatuuf baratu ati. Wamaa namni sheeka barisuun hin jechuuf haaja barisuun jechuuf doktora barisuuf profeesar abaluuf martuu kanaa miti. Kanaafuu gaa insha Allah rabbiin guddaan nu haa laaffisu bakka ilmi irraa eegalanis ammoo kortoon duraa isii tana. Kortoon tokkoffaa matni mutuuna xixiqqaa kana. Fanniin martuu matnii xixiqqoo qabdi. Matniin tun akkam jirti agaramee gargar baatii bifa kamii darsii ta'an keessatti inshaalla baabdi wanni dubbannu darsiin dhufu baaba kanarraa haasa'uu jiraanna. Haganaafuu kan inshaalla murannoo jajjabdu fedhii jajjabdu kadhaa rabbii guddaa ikhlaasa guddaa qabaannee in baranna inshaalla rabbii keenya irratti hirkannee. akka murteeffannu tana qofaa miti abadayyuu ilmii xaalibul ilmi akka dana dhaabne maal wanni galma kana keessa jiraatu waan guddoo biyya nu keessa jiru kanan gartan biyya kufrii keessa jirra biyya kufrii kana keessa jiraatuun haala sii rabbi beeka bimbi bidiqoo miti biyya kaafiraa hijiraa baatee dhuftee keessa jiraatuun wanni baaba tana keessa dhufan guddoon beeytanii tana keessaa nagaa wanni baanu yoo rabbi'ee jedhe ilmii rabbii tana barannee ilmii rabbii tana nama yaamnee ilmii rabbii tana barsiifnee da'waa rabbii yoo goone نما حجي دعواتك بيي كان كيس جراتو تانا حقنا ربي قيل نوبده كان فول ربي دو ربهم ملا كيو جراتو باتي بني جباتي بيكا دلغدي تو ملا جارا دات بيو كتا تاتي بين دغان جباتي بيكا فول ربي درتي maal wanni rasuulli rabbi ittiin dhihaatina ibiddi keessa lamaa wal hin argin irraa baqadha wanni kun martuu ati faallaa dalagte yooma da'waa rabbii keessa jiraattee ilmii rabbii barattee ilmii rabbii barsiiftee halkanii guyyaa kanarratti qabsoofte fuula rabbii duratti inshaallah daa'ii rabbii taatee nama kalimaa rabbii facaasu akka hojii saniif biyyi kana keessa jiraatu akka rabbiin guddaan nu taasisuuf haganaaf egaa inshaallah baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran asumarraa itti fuunaa rabbi jedhee